Iri ni ijwi rya Amerika. radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu na fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo baha ikaze mu makuru yacu mu burundi bamwe mu bacururiza mu isoko rya komine rugombo baridoga ko batahawe ibibanza jewe ndi umudandaza wa kera umudandaza wa kera maze imyaka mirongo ibiri ndandariza mu isoko ya komini rugombo imwe ya kera hama mu gihe cyo gutanga ibibanza ndandika nk'abandi ariko sinishuwe mbajije narabuze ubu ni umwe mu basanzwe bacururiza mu isoko rya komine rugombo mu ntara c'ibitoke mu burundi iyo nkuru n'izindi zirimo ibibazo abagore bahura nabyo mu nkambi ya rucinga muri uganda ni mu kanya reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na aloyizi bigirimana urakoze edi sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yashyikirije ko kuri uyu wa kabiri ari itangura kwiga ibirego byashyikirijwe na martin fayulu ahakana intsinzi ya felix cisekedi iyo byashyikirijwe ejo kuwa mbere na bodwin mwehu ajejwe gutangaza amakuru muri iyo sentare fayulu yavuze ko ibyavuye mu matora byashyikirijwe ku munsi wa kane kwabaye nko gutembagaza ubutegetsi bw'amatora avuga ko hoba hari amasezerano yo mu ibanga yoba yarabaye hagati ya Etienne Tshisekedi na perezida Joseph Kabila ari ku butegetsi Fayulu yatanze ikirego ku munsi wa gatanu abacamanza icyenda bagize iyo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro bakaba bafise indwi imwe yo kwiga ibyashyikirijwe imbere yo gufata ingingo umukuru w'igihugu mushasha bitekanijwe ko azorahira ku itariki ya mirongo ibiri na kabiri z'uku kwezi kwa mbere nk'uko byashyikirijwe na Corneille Nanga arongoye seni muri Congo sentare y'igihugu muri texas naho naha muri leta z'ubumwe za amerika yaregetse icyaha ku muhungu wahoze ari perezida wa guine hamwe n'umugore wiwe kuba barakoresheje umwana w'umukobwa bakuye mu gihugu cyabo cy'amavuko bakamukoresha nk'umuja aho yakoreshejwe ibikorwa mu nzu yabo adahembwa ikiringo cy'imyaka cumi n'itandatu Mohamed Ture hamwe na Denise Cross Ture bose hamwe bafise imyaka mirongo itanu n'indwi y'amavuka baba mu micungararo y'igisagara ca Dallas uwo munsi wo gushikirizwa igihano bazocirirwa nturamenyekana bose uko ari babiri bashobora gufungwa imyaka irenga mirongo ibiri no kuriha uwo mwigeme amahera yose yategerezwa guhembwa nk'uko byashyikirijwe ku munsi wa kane ture na cross ture bagumye bacungerewe mu rugo rwabo kuva aho bafatiwe mu kwezi kwa kane umushingamanza ababuranira amenyesha ko bazokunguruza urubanza perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yashikirije ko atigeze akorera uburusiya ni nyuma y'iminsi hari amakuru yashyikirijwe aha muri amerika n'ibimenyeshamakuru ko hoba hari ibyo yemereye uburusiya hamwe na perezida wabwo vladimir putine ikinyamakuru cyandikira muri amerika the new york times cyatangaje mu mpera z'indwi irangiye ko ibiro by'inyamiramabi fbi byatanguje amatohoza yo kumenya nimba trump yarakoreye uburusiya abizi cyangwa ko yoba yaratezwe umutego akawugwamwo ni nyuma yo gukura mu mabanga uwahoze arongoye fbi james comey mu kwezi kwa gatanu umwaka wa bibiri na cumi n'indwi igihe yari arongoye amatohoza ku ruhara uburusiya bwaba bwaragize mu guhungabanya amatora y'umukuru w'igihugu muri bibiri na cumi na gatandatu ikindi kinyamakuru the washington post candikira ahanyine muri leta z'ubumwe za amerika canditse mu minsi iheze kivuga ko trump yanyegeje inyandiko z'abamusobanurira ivyo yaganiriye na perezida Putin ku nshuro zitanu zose babonanye mu myaka ibiri iheze ayo matohoza uko ari abiri ari mu vyo umushingwamanza adasanzwe Robert Mueller asanzwe ariko arakurikirana mura asa n'uriko arasozera amatohoza yiwe kandi bikaba byiteze ko yandika raporo y'ibyo yatohoje abategetsi muri afghanistan bavuga ko imodokari yari itezwemo bombe yasambukiye hafi y'ikigo gicungerewe cyane kabule hafi abantu bashika bane abandi barenga mirongo ibiri barakomereka umuvugizi w'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati najib danishe yemeje ko ico gitero cabereye mu gice kirimwo amashirahamwe y'abanyamahanga hamwe n'ayatanga imfashanyo yavuze ko mu bapfuye harimwo abana bashika cumi nta muhari uriyitirira ico gitero cabereye ahigeze kandi guterwa igitero nk'icyo cemewe ariko icyo gihe n'abatalibani sentare mu bushinwa yaraciriye urubanza rwo gufa umugabo w'umunyekanada yagirizwa urudandazwa rw'ibiyayuramutwe ibyo byatumye umushikiranganji wa mbere wa canada justin trudeau yagiriza ubushinwa gukoresha igihano cyo gufa ku mvo zitumvikana sentare yo mu gisagara cya dayiriyana mu buraruko bushyira ubuseruko bw'ubushinwa yasubiyemo urubanza yari yaraciriye robert rio de sherenberg rwo kumufunga imyaka cumi n'itanu ku byaha byo kudandaza ivyayuramutwe iyo sentare ikaba yemeje ku munsi wa mbere ko igihano ca mbere cari coroshe ica imucirira urwo gufa umushikiranganji wa mbere wa canada trido yashikirije ejo ku wa mbere ari i otawa ko iyo ngingo iteye amakenga leta yiwe hamwe n'ibihugu bicuditse
ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugerejweho na aloise bigirimana radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu burundi aho polisi y'igihugu yerekanye abo irega kuba mu mitwe y'abajura bakoresha amayeri mu kwiba abantu umunyamakuru w'ijwi ry'amerika Imana araduha inkuru irambuye umugwi wa mbere werekanywe n'igisata kijejwe amatohoza mu gipolisi cy'u Burundi wiba abantu ukoresheje ugwenge ugizwe n'abantu bane biba amafaranga y'abantu bemeza ko bafise inzabo kugira bazigurishe komiseri do polisi Emile Manisha ajejwe igisata c'amatohoza avuga ko abo bantu bafatanywe ivyo babesha ko ari inzahabu kandi bemera ko bakora ubwo busuma abantu bane akaba ari bo bamaze kwitura ico gisata ko uyu mugwi wabivye kaho umuntu yita umuzungu akavuga igifaransa akaho uwundi yiyita umunyamurenge kazi w'umukenyezi akavuga yuko ivyo bintu bivuye hariya hakurya muri kongo ko bakeneye gusa umuntu bamaze gusibla ko yoza kugira ngo aca bigura mugabo baba bafise ekipe bakora mu mugwi kugira ngo bashobore kuzuruma gutwara amahera abantu ibibazo rero babajijwe baremera neza yuko ivyo bintu babikoze kandi baravuga ko ayo mahera batwaye twobareka bakaja kuyarondera bakayasubiza ufise abantu rero bamaze kwitwara umwe bamutwaye ibihumbi bitanu vy'amadolari uwundi yari amaze kubaha miliyoni icumi z'amarundi uwundi miliyoni zibiri n'igice uwundi miliyoni zine n'igice uwundi mugwi wafashwe n'igipolisi ugizwe n'abantu babiri abo nabo igipolisi cemeza ko bakorana n'umuntu afungiwe mw'ibohero rikuru ry'igitega azi ku izina rya dive bakundukize bagakorera ku rubuga rwa facebook mu kwiyita ko ari bamwe mu ndongozi zikomeye mu gihugu bagasaba amafaranga abo bavugana baba bifuza kuronka akazi akababwira ati rungika aya mahera baguha akazi agaca arungika amahera kuri eko kashi bagaca bayashira uwo muntu apfunzwe murabona ko nari ndababwiye umukuru w'igisata ca obert ko ari we biyitiriye tumaze kubona abandi bubahuka bakiyitirira izina rya nyenecubahiro umukuru w'igihugu aciye kuri ibyo bya facebook abandi nyenecubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu abandi umukuru w'inama nshingamateka abandi umukuru w'inama nkenguzamateka abandi umukuru w'umugambwe cndfdd abandi bariyitirira icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka abandi bariyitirira umushikiranganji w'ubutungane abo bose baramaze gufatwa hariho n'abiyitiriye kenshi cane uyu atwara ikigo ca croix rouge ico gipolisi cemeza ko ubusuma hakoreshejwe ugwenge bwimonogoje muri kino gihe mu gihugu c'uburundi gisaba abanyagihugu gusaba uwo wese abatelefonye abasaba amafaranga kubanza kubonana imbere y'uko ibindi bibandanya kugira ntihagire usubira kwibwa ahenzwe biraboneka yuko hamwe abantu bataravye neza bazokwibwa ntibasubire guhendwa n'abantu babandikiye kuri facebook canke kuri whatsapp abantu benshi mu isi ibi bintu nivyo biharawe gukora ivyaha gukora ibibi umuntu aje yita izina naho ubuze iryo zina araguterefonye uramubwira uti banza urindire tubonane ntuce wemera ngo agusavye amahera abandi nabo bakaza kuvuga yuko bazanye inzahabu bagomba kugurisha ubafasha kugira ngo zironke kuri make inzahabu zirafise aho zica amakontwari ariho ntihagire abantu bosubira guhendwa kiretse iyo migwi ibiri uwundi yerekanywe n'igipolisi ni umugabo azwi ku izina rya fokasi twagira yezu yakora ubusuma akoresheje umwuga wo kunguruza abantu kw'ipikipiki uyo twagira yezu yiyemerera icaha yafatanywe n'igipolisi amasakoshi y'abakenyezi cumi n'atatu ayo nayo akaba yayabiba mu- mu kubegera akayabashikura agaca yongereza umuvuduko w'ipikipiki abibwe bakabura irengero ryiwe mu gipolisi basaba abantu bose boba baribwe muri ubwo buryo ko boza kwitura ico gipolisi kugira barabe ko ivyabo bobisubizwa bitari uko naho batunganirizwe hisunzwe amategeko i bujumbura remo nzimana ijwi rya amerika
Our Voices. ijwi rya amerika ryatanguye ikiganiro gishasha kuri televiziyo ikiganiro our voices mu rurimi rw'icyongereza bisigura amajwi yacu icyo kiganiro kigizwe n'abakenyezi bane baturuka mu mpande zine z'umugabane wa afurika umwe muri bo aserukira akarere ka afurika y'ubuseruko nije oriane itanga ishaka mumenyereye mu makuru y'ikirundi n'ikinyarwanda mu kiganiro Our Voices tuyaga ku bibazo bihanze umugabane wa Afurika bivuye ku vyiyumviro n'ivyifuzo vy'umukenyezi w'umunyafurika tuganira no ku yandi makuru yo muri Afurika kaze mwese abumva ururimi rw'icongereza turabararitse gukurikirana Our Voices kuri Facebook canke kuri YouTube fyonda like na subscribe mwongere mugisangire na bagenzi banyu ku mbuga ngurukana bumenyi zose Our Voices
bamwe mu bacuruzi bo mu isoko ryo ku murwa mukuru wa komine rugombo mu ntara c'ibitoke baridoga ko batahawe ibibanza byo gucururizamo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nzikobanyanka n'akamaramaza aho umuntu bahaye kiyosike ariho ibihumbi ijana ariko udagara akantu gatoyi metero imwe ku mirongo umunani wariho intoki iyo ni imwe mu myidogo y'abataronse ibibanza byo kudandarizamwo muri iyo soko yo ku mugwa mukuru w'intara c'ibitoke ni nyuma y'aho isubiriwemwo uno mugabo atashinye kwivuga izina ijwi rya amerika ryamusanganye amasezerano ya komine amwegurira ikibanza co kudandarizamwo agatangazwa n'ingene atakironkejwe jewe naratangajwe cane n'ukuntu isoko yatanzwe yatanzwe mu buryo tutazi batwimuye gakutse umfasha mugabo mu gutanga ibibanza bagiye babitanga uko bishakiye ntibatugishije inama izo nama bazigiriye mu kinyegero nka jewe ndi umudandaza wa kera umudandaza wa kera maze imyaka mirongo ibiri ndandariza mu isoko ya komini rugombo imwe ya kera hama mu gihe cyo gutanga ibibanza ndandika nk'abandi ariko sinishuwe mbajije narabuze gushika n'uno munsi isoko irinjiwe uno munsi ariko jewe nta kibanza naronse iruhande y'abari basanganywe ibibanza muri iyo soko imbere y'uko isanurwa ariko batabironkejwe hari abandi bifuje kubironswa bushasha abo bakavuga ko bakora urudandazwa rutoyi abo bita abadetaya mu gifaransa uno mukenyezi ni umwe mu bavuga ko badashobora kuronka amafaranga asabwa kugira baronswe aho badandariza twebwe ibibanza barabitweretse by'ibitunguru ariko hakaba hariho abantu bato bato n'abashoboye kurangura imirima abo rero bashoboye kurangura imirima bararisha amafaranga ibihumbi mirongo itanu n'itanu ariko twebwe abantu bato bato turiko turatakamba kuko ayo mafaranga ibihumbi mirongo itanu ushoboye kuba ugenza n'agatahe kadakuye nayo mu mirongo itanu twabonye ko ayo mafaranga by'ukuri boducirinwa n'ingufu kugira ngo natwe tudanaze mu bandi barabe ukuntu bodupunguza ku ibeyi rya mirongo itanu kuko bayarishe ni abantu b'imitahe ikomakomeye barangura imirima vedaste niyo kwizera arongoye ishirahamwe ry'abadandaza bo muri iyo soko ya rugombo avuga ko abadandaza baronse ibibanza ku rugero rushimishije nta byinshi yashimye kubwira ijwi rya amerika ariko afise uko yita abariko baridoga abadaraza nka bose urugero kasobense ku ijana baronse abataronse nabo ni bamwe baza ari nk'abashasha baje gusaba kandi batahora badandaza abataronse ibibanza kandi bavuga ko bari babisanganywe bavuga ko bagiye kwitura inzego kugira zibatunganirize uyu ni umwe muri bo jewe ngomba nitura ubutungane nitura inzego ngomba manze mpanuze misanteri ndamwereke nayo amasezerano ya komini ko yayirengagije hama numva ica ngira hama ataca amariye nditura ubutungane kuko sentare ziruguruye musitanteri wa komine rugombo wowe yakira neza ingene igikorwa cyo kuri uno wa mbere cagenze umufasoni Beatrice Kaderi avuga ko abakunzi badaherera mu bindi akaremesha abataronse ko umurwi ujejwe isoko uriko urarondera inyishu kuri ico kibazo akabasaba kwihangana babyakiriye neza cyane kuko turiko turatunganiriza abenegihugu kandi nabo ndabona yuko byabaryoheye byabanezereye kuko turiko turagerageza turaba ukuntu twobapanga dukurikije ibibanza n'ibidandazwa ni ukuvuga tukagira ukuntu ibidandazwa ibinaka bija uruhande rumwe ibindi binaka bikaja uruhande rumwe kugira ngo abakiriya nibabirondera abaje gusoma bamenye aho babishakira abadandaza ni benshi igituma ari benshi rero si ukuvuga ngo niko badandaza mu isoko rishasha hariho abandi baca barondera ibibanza bushasha nyene abashaka ibibanza hano ni benshi kandi ntidushobora kuronka ibibakwira namwe nivyo mwibonera ko tudashobora kuronka ahabakwira bose tubanza gutunganiriza abari basanzwe badandaza isoko ya rugombo iri ku birometero bitarenga cumi n'urubibe rw'u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo imbere y'uko imigenderanire itosekara hagati y'uburundi n'u rwanda abanyarwanda bayirema ku bwinshi co kimwe n'abakongomani muri ino minsi iremwa n'abakongomani gusa bahakura ibidandazwa byinshi bigizwe ahanini n'ibifungurwa eka na musitanteri wa komine rugombo yabwiye ijwi rya amerika ko iyo soko ariyo yinjiza amafaranga menshi mu kigega ca komine ku mugwa mukuru w'intara c'ibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibibazo byo mu buhungiro ntibivangura ariko hari abo bigiraho ingaruka kurusha abandi cyane cyane abagore n'abana umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri uganda ignatius bahizi yasuye abategarugori b'abarundikazi mu nkambi y'impunzi ya rucinga aganira nabo ku bibazo bahura nabyo tukakwizera miburo kandi wowe nitwa jenifa ni umurundi jenifa nakwizera mumaze igihe kingana gutanu mu nkambi ya rukinga mazeho imyaka ibiri n'igice kandi wowe imyaka itandatu ndi umurundi hano mu nkambi mubayeho gute kubwanje nk'uko mbayeho ngaha mu ikambi ndahabaye ariko ntabwo ndahabaye neza bivanye n'ukuntu abantu bitwa ubu nibo bariko baratureberera baraduhohotera cyane baraduhohotera nk'impunzi ushobora kugira ikibazo cy'impamvu runaka ukajya kuri ofisi wagera muri arasi bakakubwira ngo ugende muri kafomi wagera muri kafomi bakakubwira ngo uje muri opm wagera muri opm bakakwirukana kenshi bakunze kutubwira ngo impunzi ngo twaramaze gusara bivanye n'ibyo twabonye ngo ubu nta bwenge bwikwiye tugifise aho rero bica bituma twihebura tugasanga ntaho twavuye nta naho twagiye akarorero nkanjye mfite umwana w'imfubyi nta muntu ufite amureberera iyo ngeze hariya anya muri kafomi ngo ndebe icyo bofasha ku mwana wanjye barambwira ko batofasha ikirenze kuri ibyo twebwe nk'abadamu hari igihe ano masabune baduha y'amezi atatu hari igihe dushobora kumara nk'amezi indwi ata amasabune turaronka cyangwa baza kuduha amasabune kubera kenshi bakunze kuduha amasabune y'amezi atandatu bakayaduhera umunsi umwe ugasanga amasabune y'amezi atandatu bariko baraduha amasabune atatu ivyo navyo bidutera kwibaza ugasanga zino kotegisi dukoresha nazo ziriko zirabura ugasanga baduhaye amasiripe n'amasabune byonyene ikotegisi zabuze ubu ndabona ufite umwana arimo kurira umuhiki atunzwe n'iki nje nkanjye mfata ibikopo icyenda by'isoya iyo mfashe ibikopo icyenda by'isoya rero ndabirya indwi zibiri iyo birangiye umwana aca abaho uko nyine ajya ibyo ndiye kubera nta handi hantu nokura icyo ku- ubuyi bwo kumuha nta mafaranga mfise ngo nojya kugura amata nta kintu na kimwe iyo rero ibyo yubone yampaye biheze ubwo nyine aca yicara akihangana jennifer ufite imyaka ingahe imyaka cumi n'umunani cumi n'umunani abona ukiri muto cyane wa- wavuze ko umaze imyaka itandatu mu myaka itandatu mu nkambi rero wimariye iki umaze kwikorera iki wa- hari icyo wakoze wagiye mu ishuri byagenze gute twebwe nkatwe ukuntu twaje twaje tukiri abana batoya tugeze mu nkambi tubona ni byiza tukajya badu- twashitse n'aha baduhereza pati joni tugategura usire butanu tugashyira mu nzu tukanezerwa tukishima tukagenda ku ishuri tukiga Tuvuye- nkanjye nagarukiye mu wa gatanu hanyuma rero mvuyemo ngera mu rugo nkomeza gufatanya na mama na papa tukajya duhinga utwo turima bari baduhaye tugasarura ibigori twafata nabyo rero bitatu tugashyiraho ubu nyine turagenda mu nkore tugasanga umunyankore tukamubwira akaduha umurimo njye na mama na murumuna wanjye akaduhereza umurimo tuki- tugakora mu rutoki saa saba zagera akaduhereza buri muntu agatoki tugataha tugahata tukarya umurimo waba uri uyu munsi ejo tuka- tukirwa aho ngaho buciye mu gitondo tukajya ahandi naho tugashakisha gutyo tukabaho gutyo nyine tugategereza igihe bazafatira nanjye nkategereza igihe bazambarurira ubu sinzi ikiriho muri ofisi njye nifuzaga kwiga kuko na papa yashakaga yuko niga hanyuma rero mbona yuko byanze ndabireka ariko nashakaga kwiga ndeba yuko nanjye naba umu- umuganga nanjye njye- njye mvura ababyeyi banjye ndetse n'abandi bagenzi banjye ariko biranga bambi ibibazo by'uburezi ubuvuzi buke n'inzara bigira ingaruka zikomeye cyane ku mpunzi z'abana n'abategarugori mu makambi hose ariko leta hamwe n'imiryango ishinzwe gutabara impunzi ikavuga ko batanga imfashanyo ingana n'ibyo baba bafite ku buryo ku buryo batakemura ibibazo byose by'impunzi nyamara ariko mu makambi y'impunzi amwe n'amwe hari imishinga yagiye ishyirirwaho impunzi zitandukanye kugira ngo zishobore gukora ibindi bintu byabafasha nk'ubuhinzi ubworozi n'ubucuruzi byavamo umusaruro wo kwifashisha gukemura bimwe muri ibyo bibazo ignatius bahisi ijwi rya amerika muri uganda
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
je ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
amavuta abagore basiga mu misatsi yinjiza amafaranga angana na cumi ku ijana by'ubukungu bwa afurika ku mwaka ariko abagore bahinga ibihingwa bivamo ayo mavuta nk'amavoka nta nyungu babikuramo umurundikazi christela kwizera wigira impamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza ya rene mu bufaransa yabikozeho ubushakashatsi arahamagarira abagore b'abahinzikazi kujya mu makoperative abagura amavuta yo mu misatsi nabo arabasaba gukoresha akorerwa muri afurika kurusha ava mu burayi na amerika umunyamakuru w'ijwi rya amerika eloge wirikaneza yaduteguriye iyi nkuru amatohoza yakozwe n'ibigo bitandukanye bikorera mu gisata cy'ibijanye n'imideri hamwe n'ubushakashatsi ku vyerekeye imishatsi yerekana ko n'imiburiburi amavuta akoreshwa mu gusukura imishatsi y'abakenyezi hamwe no kuyishariza hangana n'ibice cumi kw'ijana vy'ubutunzi umugabane wa afurika winjiza ku mwaka ku mwaka umurundikazi christela kwizera yiga muri doktora muri kaminuza ya rene mu gihugu c'ubufaransa mu gisata c'imibereho y'abantu ariko abigirako ivyigwa yahereye mu bufaransa abandaniriza muri kenya ahejeje kwerekana ivyo yakuye mu matohoza yiwe yaganiriye n'ijwi rya amerika atangura atubwira icamuteye kwiyumvira ico cigwa icyatumye niyumvira gukora kuri icyo cigwa biva muri histoire ya famiye yanje kuri nyokuru abyara mama ndabyo ibyo mama nyine yambariye n'abo bavukana yari umunyokuru akunda kwikorera amavuta yiwe haba ikambiri iva mu mamesa canke akikorera ajya amavuta basiga mu mutwe bita ngo kana hama n'ukuntu twakuze mama tukiri bato ntihatugura amavuta basiga abandi bana bato yadukorera ikambiri yari yigishije gukora nyine na nyokuru ibindi navyo biva kubera ndi umuntu agize ingorane z'umubiri kuva kera hamaca nsanga gukoresha bijya bitari produit naturel bivuye mu mavuta bajya nyine abarimyi bakora amavuta y'amavoka amavuta bijya bitanga kahite canke amavuta bita olive nivyo vyanyorohera ku mubiri nkamaca nangura kwibaza uko kuntu abantu benshi ba- bariko baravyibukira ubu duhereye no ku- n'iburayi ku bazungu byinshi bikaba biva muri afurika nce ntangura kwiyumvira akamaro bizanira abarimyi bacu ako kamaro umwigeme kwizera asanga kataboneka kugira umuntu abitahure ni kubanza kuraba ikibanza c'umugore mu kibano c'iwacu muri afurika kusanga nko kurima ni igikorwa umugore aziza gukora kugira arera abana rero iyo ariko arabikora ntibamufata nk'umukozi a- a- akeneye guhembwa canke umukozi yogira ico yunganira uravye ubumenyi bwo gukora ayo mavuta kuko kenshi bizanwa n'abazungu nko ngaha iwacu muri afurika bizanwa n'abazungu nka buriya by'amaproje ngo kugira ngo tugere proje y'abagore bazokora amavuta aja ava mu mavoka mbwa ntitumenya neza ko babafata nk'abakozi canke ari abantu baje gufasha ikibazo rero kica kiza ni gute ufasha umuntu afise ikintu ukeneye cane jeff mbona uko ibintu bimeze ntaco bahungukira kugira ngo bunguke uwo murundikazi mu vyigwa vyiwe arafise impanuro atanga ni gutangura kwigisha abagura abafite ayo mahera ukabereka ko uretse packaging ihinduka kenshi amaproduit akorewe iwacu aba arusha ayavuye hanze kubera iki kubera iyo uguze ikintu gikorewe iwacu uca ubona ayo mahera yawe aho agiye nawe umurimyi atoronka rapidement abadandaza ayo mavuta bazoshobora gutanga ubuzi icyo ni icya mbere icya kabiri nibaza ko batagura kenshi ni kutamenya na kujya kuntu twishyizemo ko iki- ikiva hanze cyangwa kirusha ikintu cy'iwacu je nihereye ko ikintu gikora iwanje ni ibintu bitarimo amaproduit chimique kuko simbona akamaro ko gusa neza ku mubiri uri kuriyahura mu bijanye n'amagara yawe asanzwe nka kujya bidefiriza kera ubu bariko barabiheba kuko turazi yuko si umushatsi ucika gusa ngo birashobora no gutera izindi ngorane zijanye na bijya bita ngo perturbateur endocrinien usanga bitera ingorane mu bijanye no gushobora kuvyara canke bikagutera izindi ngwara zijanye n'amakanser naho ayo ma etude ku mibiri n'imishatsi y'abirabure a- ataratera imbere turavye ivyo berekana ku mibiri y'abazungu turabona ingaruka mbi ko nabo nyene batudandazako ivyo hanze baza gucukura ubutaka bw'iwacu amavuta n'ibindi bintu bikoreshwa mu gusukura no gushariza imishatsi y'abakenyezi n'abigeme cyane cyane bizwi ko vyimburwa mu bihugu vya afurika y'uburengero christela kwizera avuga ko agomba kubandaniriza ivyigwa vyiwe mu karere ka afurika y'ubuseruko harimo uburundi n'u rwanda kuko yasanze biterwa nk'amavoka ahimbuka rwose ari mu bivamwo amavuta meza cyane akoreshwa kandi afise akamaro ku mibiri y'abantu nubwo ako karere katavugwa cyane muri ico gisata ibihugu nka kenya n'ubuganda biramaze gutangura guhingura amavuta akoreshwa mu gusukura imishatsi ku rwego mpuzamakungu eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nshuti mwari muduteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo naha kirangiriye mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye abadufashije kubagezaho ibi biganiro uwabishyize hamwe ni fatuma alimasi karara amakuru yo hirya no hino ku isi mwayagejejeho na aloyizi bigirimana naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema wari uyoboye ibi biganiro mbifurije umunsi mwiza
bakunzi b'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwutwumvira kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.